you will help me to carry your Bible or your Quran this morning, my fellow people. Ah, we want to do one prayer. not be every prayer they wait till Sunday. not be every prayer with the carry go church. You e get some prayer where we say you feel stand decade you feel begin dey jump you feel begin dey tear body pray those prayer that prayer point is very simple if you know say you no get bible or quran I beg open application for your phone i no want small size bible or small size quran i want the biggest one where you go see where you go feet talk tell god my father my father my father my father i need pass, but let me let me be with the right pass in the name of before everything before they pray no be everything be prayer some things in a common sense some things you go look right look left make everybody not just the poor necessary Body for god i hear say uncle yemi won't begin dey shoot skits. uncle yemi don't join nigeria online comedy association Them tawo just to funny all of them. eh i hear say eh, yemi elesho i hear say they go abuja They won't go shoot one bad skits. Tunde Insta blog, Gist Lover, uh, Gossip Me. All of you, you must carry on. Linda Ikeji, Muna must... Una sure say na help, una go meet Uncle Yemi for una go table matters. Which matter una go table for VP? VP, Uncle Perseverance. Hmm. Uncle Yemi, the road where connects Shagam to Ikene, you don't do am. Abi, you don't motivate them, make them do am even if you na to spend your salary take do am eh uncle perseverance perseverance eh ẹ jókòó ńbẹ̀ ẹ jókòó laso roki ẹ ń wò ọdún keje ló lọ gba itin yín báyìí sin <laughs> Bwari, that one dey fix that ora e dey do railway to in country then they ask am you no go hide dey talk am you you no do anything wọ́n ní ilé làbọ̀ sinmi ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ bá kúrò wọ́n bá bí yín rẹ bọ́n bá bí yín re ẹgbà kan náà mọ́lì sànmọ́ ṣàgámù kọjá you no do anything even if na to use your salary to do am they no know say you be you you you you one person for Ogun State go a whole presidential villa anyway you no tell people say people wey come meet you for help say no way wey go go table their matter for Buhari the door wey connect to you and his excellency until wo they don break am ṣé wọn mọ block di ṣé wọn kó mobile police ibẹ̀ entrance kan náà lẹ́yìn àti àwọn tó sí mr president jọ ń gbà ọ̀rọ̀ yín ò le ẹ ti wulẹ̀ lọ jẹ́wọ́ orú ẹ̀ tẹ́ jẹ́ if na problem una go meet uncle yemi for make una face una problem youth una no need anybody una no need anybody to table una problem your voice alone make una dey talk make una dey talk this is democracy dem dey hear if you believe say una wan go meet someone nobody get social media o if una bin body wan do meeting na mark zuckerberg all of us go go meet ohun ene shop ratim tajai. so make anybody no dey fool una say dem get wetin They want do na be dem wan encourage una abi dem wan motivate una be dem wan ginger una be dem wan help una solve problem dem sef dem no adete wọn wa wọn lele fun wara uncle yemi e no fit help una e name na perseverance una just dey call uncle yemi uncle yemi e real name na perseverance if you check well when una dey there una go hear that word for im mouth very, very useless people that we cannot feel their impact in eight years. ló ń lọ lù yìí agogo eight years ń lọ lù bá yín bẹ̀ kò sóore they will be treating Yorùbá people anyhow ẹgbẹ́nu kalẹ̀ ń you will keep quiet you are not saying anything Abi, àbí àbẹ change your identity yín sí Oh, hey, ẹ̀já I àbẹ ti ṣẹ́ǹjì sí another continent ká tètè mọ̀ you know, you no get any usefulness. Uncle Yemi, Uncle Yemi, stop deceiving everybody. This uh, presidency, eh? no be pastoral school no be motivational speaker They need they dem need people with action people wey go do something people wey go perform no be all this motivational speaker and advice where they give nigerian citizens They don't dey advise themselves They know right from wrong Now una never understand They don't pass tutorial level the only thing where nigerian youth need na make una perform do the right thing at the right time do the needful no abi you get political ambition if you have any political ambition better go and concentrate. I will àtàdúrà láfi lé yín ẹni ẹni débẹ̀ má bá ń débi tí wọ́n ti ń presidency kì í ṣerú yín là ń wá ń bẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ fún odidi eight years àárọ̀wọ́ yín ní sọ̀bọ́ eh, wọ́n fi ń jẹ sọ̀bọ́ àárọ̀wọ́ yín ẹ wá fẹ́ lọ jẹ principal Oh, eh, bọ̀ nílé Le, kì í ṣe kẹ́nẹ́ eh, wá àlùtẹ́ lo? ẹ bọ́n bá fún ní one plot ní dàrá kẹ́ lọ kọ́lé ibẹ̀ kẹ́ máa gbébẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá wálé bọ́n ṣe wà yìí ah, táwọn ogun ọ̀run ò bá lẹ́yìn lóko ah, ẹ̀rí nǹkan kan ṣe even rubber plantation rubber plantation for Ikenne you no fit revive am wey dem suppose to dey export rubber cocoa dem dey export ṣako dem dey export ege ege plantation odindi rubber plantation for Ogun State you no you no do anything your word and your blessing for today is the most useless vice president ever lived. Mm, take it.